Iri ni ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigiye kubashyikirizwa ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo ibintu byo gutaha ntabwo mbishyigikiye nta nubwo mbikunze cyane kuko biragaragaza iyindi sura itari na nziza igihugu murimo kuvamo murasa nk'abagihunze ko bishatse kugaragara ko mukirimo ariko mutanagikunze kandi mugikoramo imirimo yayo
uyu ni umwe mu banyarwanda baba mu gihugu cya uganda avuga ku matora mu gihugu cya uganda iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya reka nyamara dutangure ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse neza aroyisi
mwaramutse fideli mwaramutse inshuti z'ijwi rya amerika mbanze ndabasabe mu ntunge kuko ijwi ritameze neza tuyahere mu matora yo mu buganda igipolisi cya uganda cyatanguje amatohoza ku maraporo cyaronse avuga ko hari abantu baba bafise umugambi wo gukoresha amakarata y'amatora ya magendo kugira bacafuze amatora yo kuri uyu wa kane kuri uyu wa kane rero abaganda niho bajya mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka hamwe n'abakuru b'imitumba umuvugizi w'igipolisi cya uganda fred henanga amenyesha ko abo bantu bafise umugambi wo gutera akajagari mu ntumbero yo guhungabanya umutekano mu gihugu amenyesha kandi ko igipolisi cyakwiragijwe mu gihugu hagati ku bwinshi kugira bahumurize abanyagihugu ko amatora ahava aba mu ituze fred enanga avugira igipolisi cya uganda arabeshuza abakwiza ibihuha ko abapolisi barungitswe ku bwinshi mu gihugu kugira batera ubwoba abatavuga rumwe na perezida yoweri museveni hamwe n'umugambwe wiwe nrm uri ku butegetsi muri kenya leta ya kenya ifise umugambi wo kubaka ibohero rishasha rizoshigwamwo abagirizwa ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'ababishigikiye nk'uko bimenyeshwa na perezida wa kenya uhuru kenyatta kubaka iryo bohero bitumbereye kuburizamwo ibyiyumviro by'iterabwoba perezida uhuru kenyatta niwe yashikirije uwo mugambi igihe yari mu muhango wo guha impapuro z'umutsindo abantu barenga ibihumbi bibiri bari bahejeje inyigisho zo gucungera amabohero perezida kenyatta ati tuzokubaka ibohero rishasha ryo kubikamwo abakora ibikorwa by'iterabwoba ati ntituzokwemera ko babandanya babiba imbuto z'iterabwoba mu zindi mbohe z'abanyakenya ariko perezida kenyatta ntiyamenyesheje igihe n'aho iryo bohero rizokubakirwa muri torokiya perezida wa turukiya recep tayyip erdogan ararahira akarengwa ko agiye kwihora abaturikije ikibombe cyahitanye abantu mirongo ibiri n'umunani gikomeretsa abashika mirongo itandatu n'umwe ku murwa mukuru ankara amenyesha ko icyo gitero cyabaye ejo ku munsi wa gatatu kirengeye ugutahura k'umuntu kandi akavuga ko atagiye kwihora abagikoze gusa ariko ngo nabo bose binyegeje inyuma yabyo perezida erdogan yaciye asivya urugendo yari kugira mu gihugu ca Azerbaijan Minisitiri wiwe wa mbere Ahmed Davutoglu yaciye nawe ahagarika urugendo yagirajemwo i Buruseli mu Birigi aho yagiraje kuvugana n'abategetsi b'u Burayi ibijyanye n'ibibazo by'impunzi ico gisasu caturikiye mu modoka mu gihe imiduga y'igisirikare yariko irarengana ku mugwa mukuru Ankara ku metero ziharurwa amajana hafi y'inyubakwa y'inama nshingamateka n'ibiro bikuru bya gisirikare gushika ubu ntawuriyitirira ico gitero amakuru avugwa kuri hayiti leta zunze ubumwe za amerika zimesha ko atankeka igihugu cya hayiti kizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu aho ni nyuma yaho abashinga amateka ba Haiti batoreye umukuru wa Sena ari nawe agiye kuba umukuru w'igihugu w'imfatakibanza icegera c'umufasha wa sekreteri wa leta wa leta ya Amerika Kenneth Merten yabwiye ibinyamakuru ko Amerika yiteguye gufasha mu matora muri Haiti mu gihe bobisabwa yamenyesheje kandi ko Amerika imaze guha igihugu ca Haiti imiliyoni 33 z'amadolari mu gufasha mu bikorwa vy'amatora igihugu ca Haiti cari kimaze imisi ita- kitagira umukuru w'igihugu mu gihe uwahora kirongoye Michel Martelly atangiye imihoho itariki indwi z'uku kwezi kwa kabiri amatora yo gutora umusubirira yigijwe imbere inyuma yaho habereye imigumuko muri ico gihugu kandi mu gihe abatavuga rumwe na leta bamenyeshereje ko batazoyitaba amakuru avuga kuri Yemen naho ugucanamwo hagati y'imigwi iri kiragwana muri ico gihugu ca Yemen byatumye bigorana kongera gutuma ko ibindi biganiro vy'amahoro hagati y'abashamiranye muri ico gihugu intumwa idasanzwe ishiramwe impuzamakunguni muri Yemen Ismail Ould Sheikh Ahmed yamenyesheje ejo ku munsi wa gatatu ko izo mpande zitumvika- zitumvikana ku kibazo c'uko ibindi biganiro vyotumwa ko imigwano ibanje guhagarara canke ikibandanya ivyo vya ivyabitangarije inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano Sheikh Ahmed yabwiye abanyamakuru ko yizera ko ibindi biganiro bizoba mu kwezi kuza ati uravye ingene ibijanye na politike vyifashe ni nkenerwa ko ivyo biganiro vyihutishwa yamenyesheje ko intambara hagati y'abagwanya leta bashikiwe na Arabia Saudite hamwe n'abayisilamu b'abashite b'abahuri bashigikiwe na Irane zimaze guhitana abanyagihugu ba Yemen bashika ibihumbi bitandatu mu gihe abarenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu bamaze gukomereka inyubakwa z'igihugu zarasambuwe ndetse imiryango itari mike irasanzara turasubira mu ncamake y'amakuru
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya gato muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere umugambwe uri ku butegetsi mu burundi sended fdd wagiriza umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame ko ariwe yishe perezida cyprien ntaryamira yarongoye uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane yaguye mu ndege imwe na mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana ivyo biri mu itangazo uwo mugambwe wasohoye ejo ku munsi wa gatatu ku muhingamo ubicishije ku muvugizi wawo gerard daniel ndabirabe ijwi ryiwe twarirungikiwe n'umumenyeshamakuru wacu eroge wirikaneza abafise ivyo biyagiriza canke biyizi mu bwicanyi bwakozwe mu Burundi basya batazambaye ngo ukuri ntikumenyekane ari naco gituma baguma bakora amarementanya yo kudurumbanya igihugu kugira ngo ntibahakanya n'agatoye abene gihugu ko gushobora kurondera uko kuri biciye mu biganiro bitavangura kuba barakoze amarorerwa muri kahise k'u Burundi gushika naho Kagame atwikira umukuru w'igihugu cacu ntaryamira Cyprien ntibashira gati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa ndasubiramwo kuba barakoze amarorerwa muri kahise k'u Burundi gushika naho Kagame atwikira umukuru w'igihugu cacu Cyprien ntaryamira ntibashira gati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa ukuri kurashobora kuburabuzwa ku munsi cyangwa ukwezi ariko kurateba kukaja ahabona si ugushaka kuburabuza cyangwa kunigira mu menshi ibiganiro bihuza abarundi si ugushaka gutembagaza intwaro biciye mu biganiro by'amagaburanyama byozana leta mfatakibanza bizotuma ukuri ku byabaye kutamenyekana iyo nzira ntishika bamenye ko ikintu cyose gifise intango n'iherezo umugambwe CNDD-FDD urangije ritangazo usaba bene gihugu kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda bongere baje mu biganiro mpuzabarundi kanatsinda ukuri kuzana urukiza umugambwe CNDD-FDD urasabye amakungu kubandanya ushigikira ashigikira ivyo biganiro bihuza abarundi yongera afashe mu kuronsa uburyo wa mugwi CNDI kugira ngo ushobore no kujya kumviriza abarundi bari hanze gutyo icyegeranyo uzosora kizobe kirimo ibyiyumviro by'abarundi bose
kuri ibi birego umugambwe CNDD FDD ushira kuri president w'u Rwanda Paul Kagame ijwi rya Amerika ryari ryifuje kumva ico leta y'u Rwanda bivuga ko ariko ntivyashobotse twagerageje umuvugizi wa leta y'u Rwanda ari nawe mushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu Louise Mushiki wabo ntitwamubona ariko turaza kongera kumurondera twagerageje kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe FPR inkotanyi François Ngarambe nawe nyene ntiyasubije telefone n'ubutumwa bwanditse bw'umumenyeshamakuru wacu mu Rwanda nibadusubiza turabashikiriza ivyo badutangarije radiyo ijwi rya amerika i washington dc leta y'u burundi iragiriza leta y'u rwanda ko iriko ikora ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u burundi ikaba iriko isaba inama mpuzamakungu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo yotuma iyo nyifato itabandanya mugenzi wacu frederike nkundikije niwe adufitiye iyi nkuru leta y'u burundi yarandikiye umukuru w'inama mpuzamakungu ujeje umutekano imumenyesha ko igihugu cy'u rwanda kimaze amezi atari make giha imyimenyerezo ya gisirikare hamwe n'ibigwanisho abarundi b'impunzi barimo abana ngo cinjiza mu gisirikare ku nguvu kugira ngo barungikwe mu burundi kudurumbanya umutekano hamwe no gusenyura inzego za demokarasi leta y'u burundi ivuga ko kwinjiza impunzi zihanzwe na byinshi mu mirwi irwana hamwe no kuziha ibigwanisho biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yatewe ko igikumu ku igenekezo rya mirongo ibiri n'umunani ry'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na rimwe agenga impunzi ivuga ko ivyo biteye kubiri kandi n'amasezerano yerekeye igihugu ca repubulika ya kongo iharanira demokarasi hamwe n'intara yaterewe ko igikumu i Addis Abeba ku murwa mukuru w'igihugu ca Ethiopia ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ry'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu amasezerano yatewe ko igikumu n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu muri iryo kete leta y'uburundi iragaruka ku ngingo ya gatanu yibutsa ibintu ibihugu byo muri ako karere bitegereza kubahiriza birimwo kutisuka mu biraba ikindi gihugu kudashigikira imirwi yitwaje ibigwanisho kubahiriza ubwigenge hamwe n'imbibe z'ibindi bihugu kudaha indaro canke gukingira abantu bose bagirizwa ivyaha leta y'uburundi iributsa kandi ko inyifato y'igihugu cy'u rwanda yo kwinjiza mu gisirikare impunzi z'abarundi zifise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani iteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira abana yatewe ko igikumu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda leta y'uburundi ivuga ko ishima ko inama mpuzamakungu ijeje umutekano ifise muri iki gihe raporo yemewe yashikirijwe n'abahinga b'iryo shirahamwe igaragaza agasotoro ka leta y'u rwanda gashobora gutuma iyo ntara yose irangwamwo umutekano muke leta y'u burundi yateye akamo inama mpuzamakungu ijeje umutekano kayisaba gufata ingingo zikwiye zotuma igihugu cy'u rwanda kidasubira gukora ibikorwa vyo kudurumbanya umutekano mu burundi hamwe no mu kurenga ku masezerano y'umutekano mu ntara cateye ko igikomo mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mu gihe abanyaganda baza kuja mu matora y'umukuru w'igihugu uno munsi bamwe mu banyarwanda bakorera mu gisagara ca kampala no hanze yaco batanguye gufata inzira basubira mu gihugu cabo abaganiriye n'ijwi rya amerika bavuze ko batinya ko hashobora kuvyuka akajagari bemeje ko amatora niyarangira bazogaruka bakabandanya akazi kabo uko bisanzwe umumenyeshamakuru wacu eric bagiriwe ubusa niwe yakwirikiranye iyi nkuru ukigerana mirembe rodi ntushobora gutambuka mu ntambwe mirongo itanu utarumva bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aha niho haparika imodoka z'amakampani ya trinity express na jaguar express zitwara abagenzi zibavana mu rwanda zibageze i kampala zinabakomezanya cyo kimwe n'izibagarura aha abanyarwanda bahakorera imirimo itandukanye nko kuvunja amafaranga mu kiganiro ku matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane muri uganda bamwe bemeza ko bavukiye uganda bakagira imiryango mu rwanda bavuga ko biteguye gutora nk'abandi bose benshi banambye ku mukandida w'ishyaka riri ku butegetsi bwana yoweri kaguta museveni muri nrm amatora nta kibazo rwose aho butegeze amasaha agere gusa tujye gutora muzatorera turiteguye nyine uzatorera ahangaha kuri na mirembe rodi matora turayiteguye tuyiteguye neza dufite n'icyizere n'ubwo bisa nk'aho bishyushye kurusha ibindi bihe byose ariko dufite icyizere ko nanone umukuru w'igihugu perezidenti yoweri museveni kaguta azongera agatsinda icyizere turagifite hari abantu bavuga ngo arasha ashaje ntabwo yagombye kuba ari gutorwa wowe urubuhagaze ngaho ngaho abantu hubwo ngewe ntekereza yuko abasore aribo atari bo beza umuntu ushaje ariwe mwiza kuko ariwe uyobora neza kurusha kuko abasore baba- kuko bagira ingengabitekerezo bafite ivanguramoko ariko perezida museveni we ahagaze yubatse ku kintu cyo kutavangura amoko ndetse n'amadini abanyarwanda bari inyuma ya museveni basanga nyuma y'imyaka mirongo itatu ategeka uganda yongeye gutorerwa uwo mwanya hari byinshi yahindura birimo kongera iterambere kuri rubanda nawe hari igihe avuga ibintu ariko n- ntabikore ni uguhindura iterambere ry'i- ry'igihugu gukora imihanda yarabyemeye dore ko ni n'ahangaha habonetse n'amavuta eh, ibintu yahindura ni byinshi nk'uko agenda abivuga kubera ko arashaka gufasha abantu guhimba ibigega bifasha abantu batishoboye kubaka amashuri y'abantu nanone ru- rubanda rugufi ntabwo ikiremwa muntu gihawe agaciro for example nk'ahantu nkorera baba bana bakubise umujura barabica tureba n'amaso yacu umuntu arimo arapfa ureba ushobora bahe- ahindure security yongeremo kandi si na museveni gusa n'undi perezida uri buze nawe ahindure ku mikorere mu minsi yashize byari ibicika ku biyamamariza gutegeka igihugu ku buryo hari n'abatangiye kuvuga ko bishobora kutazaba byiza nyuma y'amatora bamwe mu banyarwanda badafite ubwenegihugu byabateye ubwoba bahitamo kuba basubiye iwabo bagatega amaso iyo byerekeza bigomesemo uyu munsi kuba nasubira iwacu kubera iki utashye uyu munsi amatora ari mwino minsi abantu numviye ngo barasiye amakerere hari n'akavuyo ni kenshi hano mu gihugu uko ndi kubibona mpisemo kuba nataha iwacu uyu munsi abaturage bose bafite ubwoba uko ndi kubyumva nkumva nanjye mfite impungenge kandi nta umunyagihugu byangirira ingaruka mbi abari bangezeho utashye hehe mu rwanda i Musanze muri Cyuba kubanga hariho ibigambo kuvuga ngo kuba museveni atatowe agomba kuba imyigaragambyo cyangwa akavuyo ubwo rero twirinze kuba kuba tudafite kadi ya uganda ngo tubashe kuronda bidusaba kuba tugenze mu rwanda tukazagaruka turanga umu- bitereye twizeye ko umusaza agomba gutorwa gutoka ni uko ntari birye abarangije gufatisha ubuzima muri uganda badashaka no kubuvirira ntibemeranya n'abanyarwanda bafashe inzira batinya umwuka wakurikira amatora y'umukuru w'igihugu uyu mugabo yemereye ijwi rya amerika ko agiye kumara imyaka makumyabiri muri uganda ibintu byo gutaha ntabwo mbishyigikiye ntabwo mbikunze cyane kuko biragaragaza iyindi sura itari na nziza igihugu murimo kuvamo murasa nk'abagihunze ko bishatse kugaragara ko mukirimo ariko mutanagikunze kandi mugikoramo imirimo yanyu bishoboka bagumaha abatore bamare gutora bagume mu gihugu turimo kuko nk'urugero nk'ubu nkanjye njye mfite mi- bizinesi ya miliyoni zige- zirenga makumyabiri cyangwa mirongo itanu ahantu nkorera bizinesi imeze gutyo nirukangemo kubera ngo amatora bishatse kuvuga ko nanahakunze nanahashaka iyo ni iyindi sura itari nziza ko bishatse gusobanura ngo ubuyobozi barimo kwirukanyira nk'urugero wenda perezidenti museveni aramutse avuyeho hakajyaho perezida wenda besige ashobora kubakanira mu bundi buryo buhambaye kuko bamweretse ko badashaka no kubashyigikira bamwe mu banyarwanda baba muri uganda bafite ubwenegihugu bwaho nabo igihe amatora ataraba ngo hamenye uwatowe baracyari mu gihirahiro adatowe umuntu yataha none se niba museveni adatowe mwataha muri hano kubwa museveni ndiho kubwe kuko naje mwizera no kuva kera yakoranaga na bakuru bacu Eh, ndiho kubwe rwose n'uwajya wese ntimwakorana neza se wajya wese ntabwo nzi ko twakora neza ko ntaramumenyera nabanza nkagenda nkazaba ngaruka nzi imikorere ye ibi biriho mu gihe mu minsi yashize abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda biyamirije ko hari abanyarwanda baza muri iki gihugu bagiye gutora perezida museveni umwuka urasanzwe muri uganda mu gihe habura amasaha make ngo abanyayuganda binjire mu matora amahanga ahanze amaso polisi ya uganda yavuze ko yiteguye kuba yakumira ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya aya matora ishyira no mu majwi bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ivuga ko byandika inkuru zigamije gushyushya imitwe ya rubanda amatora azatangira saa moya za mu gitondo hano muri uganda saa kumi n'ebyiri zo mu rwanda no mu burundi arangire saa kumi za nimugoroba saa cyenda zo mu rwanda no mu burundi akabagira ubusa ijwi rya amerika i kampala
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku makuru yerekeye inkino mu gihe inkino mpuzamakungu za olympique zo mu gisagara cya rio de janeiro mu gihugu cya brezil zizoba mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka twashoboye kuvugana na diane nukuri umunonotsi w'umurundikazi yiruka marathon yashoboye gushikana minima kugira azoje i rio de janeiro yatanguye yishura ku co yakoze kugira ashikane izo minima n'ukugene ariko aritegura Ego murakoze um, mu mwaka wahera nagize marato ya yo mu bwongereza niho naronse minima ya nirutse amasaha abiri n'iminota mirongo irindwi n'amasigara mirongo itanu niho rero naronka izo mirimo zo kuja muri ah, muri jezo olympique Eh, uku naho uku naho ndiko nda- ndiko ndagira ah, imyimenyerezo nko- nkongera nkagira na- n'ama- n'ama- n'amahiganwa kugira nitegure ariko neza na neza notangura kwitegura mu kwezi kwa gatanu nihe amezi atatu yo kwitegura neza kugira nze guserukira igihugu ndi ah, meze neza
si irya mbere uja mu mahiganwa mpuzamakungu ya olympic eh, kwiruka marathon Eh, ni ikihe uzokubakira ko ku ku kugenda wabyifashemwo mu mahiganwa yabaye imbere yaho ni ikihe ubona eh, gishasha uzogerageza gushimikira ko kuri iri higanwa yimirije eh, amahiganwa mpuzamakungu ya olympic y'i rio de janeiro
Um, gishasha ni uko ata ubuye ndabimenyereye nzi ingene ama- ajya amahiganwa agenda kandi nuko ndiko ndakura mfise ah, ico bita ntuze experience nzogenda nka nzi yuko ari nka nda- nibaza ko nshobora kuja mu zindi mu- mu- mu zindi zo muri um, ah, 2020 ariko ubuye ndabona yuko kubera nzi abo duhiganwa n'abantu twama duhura muri aya makompetisiyo muri ah, zo- zo mu bwongereza amamarato ya new york kubera rero tuzi nanjye nzi gushika ubuye ndazi ico umubiri wanje ushobora gukora ne- nzogerageza kugira ngende nkomeye ariko nahone kubera marato ari ndende ngende nj- ntafise ingorane ya- ya- ya ntuze ya- y'amaguru kugira ngende ibintu vyose bimeze neza ariko kubera ubuye maze kuja yazaba irya gatatu ngiye muri Je- muri jeux olympique nibaza ko muri uwo mwanya ubuye bi- bizokoroha kandi ubuye mfise n'abantu benshi banshigikira umuryango igihugu nibaza ko ubuye bizoba bi- bi- bimeze neza kurusha jeux olympique ziheze
ndibaza mu myiteguro mugira eh, no mu mahiganwa mwagiyemwo ya olympique muri kahise murabaho aho ayo mahiganwa abereye kugene hameze eh, ari ivyerekeye ibihe ari ivyerekeye eh, geography novuga Eh, ku vyerekeye rio de janeiro eh, hatandukanye n'ahandi gute muriko mwitegura gute ku ku kugene hoba hatandukanye n'ahandi muvyiteguramwo
Eh, nko mu- nko mu- ah, nko mu bwongereza tuba tuzi ko kenshi haba ha- hakanye ariko kubera hahinduka rimwe rimwe tuba tugerageza kwi- kwitegura ahantu hakanye kandi n'ahandi hantu hashushe kubera kenshi ntiza kumenya ingene ntuze ya kwima ihinduka ariko nka- nko muri ah, ah, brazil mu- zoba ari muri ah, ivere yaho ariko ivere yaho naho haba hashushe haba ari nko mu ma- ah, nka mayiteyo ngaha kubera ho hashuha cane kubera rero jewe mba ahantu mu misozi hadashuha kenshi nzohakorera nzokorera ahantu ha- aho mba ariko nzo- nzomanuka ahandi naho haba hariho ah, haba hashushe ha- ha- ahantu ahantu hafise klima ya nka- nk'iya brezil kugira ndavyitegure kandi urumva kubera ari mu- ari um, distance ndende ntegereza ivyo vyose kugira gushiramwo ntuze ya- umwanya muremure n'imyiteguro mi- miremire kandi ndondere menyere ahakanye ahashushe kugira ngende nshitse hariya nsingire ingorane ariko kubera nsize umwanya muremure wo kubyitegurira ivyo rero birafasha kugira ariko je nda- ndagira amantu ya amahiganwa ahashushe ahakanye kenshi nkaho usanga bitazofata umwanya muremure kugira ndabimenyere murakoze murakoze ari diane nukuri umunonotsi w'umurundikazi aherutse gutsindira minima zo kuja guhiganwa mu mahiganwa mpuzamakungu olympic azobera i rio de janeiro mu gihugu ca brazil mu kwezi k'umunani Uh, turiko turaganira urakoze kuri iki kiganiro reka haracyasigaye umu- umwanya mu myiteguro muriko muragira tuzokwirikirana tuzobatera akamo mutubwire uko- aho mugejeje imyiteguro Eh, murakoze namwe
radiyo ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
manda ntarengwa za perezida zifasha demokarasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na rimwe ku nshuro ya makumyabiri na kabiri itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rivugururwa handitswe ko nta muntu n'umwe uzatorerwa kuba perezida inshuro zirenze ebyiri kandi ko nta muntu n'umwe uzaba perezida cyangwa ngo akore imirimo ya perezida imyaka irenga ibiri kuri manda undi yatorewe ushobora gutorerwa umwanya wa perezida inshuro zirenze imwe iryo vugurura ry'itegeko nshinga ryakemuye ikibazo cy'abanyamerika bari baragiyeho impaka kuva repubulika ivutse bibazaga bati hagomba umubare ntarengwa wa manda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yayobora igihugu mu itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryemejwe mu gihumbi kimwe magana arindwi mirongo inani n'icyenda nta manda ntarengwa za perezida ryashyizeho cyakora abanyamerika benshi bari bafite ubwoba ko umuyobozi ukunzwe cyane n'abaturage igihe yagenda akomeza gutorwa bishobora kuba byazavamo guhindura igihugu nk'akarima ke cyangwa gukandamiza abaturage thomas jefferson wabaye perezida wa gatatu wa amerika wanditse itangazo ry'ubwigenge yatewe ikibazo cyane n'uko nta manda ntarengwa zari mu iryo tegeko nshinga yaranditse ati ikintu ntakunze na gato ni uko ikintu cyose gikenewe mu guhindura ubuyobozi kitahawe umwanya mu itegeko nshinga ariko cyane cyane ku bireba perezida perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington yahisemo kugarukiriza manda ze kuri ebyiri ni urugero rwakurikijwe kugeza franklin delano roosevelt atorewe manda ya gatatu mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na manda ya kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane urupfu rwe mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu kuri iyo manda ye ya kane rwabyukije izindi mpaka ku bushobozi bw'abantu bwo gukomeza gutorerwa umwanya wa perezida hibazwa niba icyo gihe ashobora kuyobora neza nk'uko perezida barack obama yabyibukije mu ijambo rye ku muryango wa afurika yunze ubumwe mu kwezi kwa karindwi nelson mandela wa afurika y'epfo na george washington wa leta zunze ubumwe za amerika basize umurage utazasibangana atari ukubera gusa ibyo bakoze bari ku mwanya wa perezida ahubwo kubera ko bari bafite ubushake bwo kurekura ubutegetsi no kubutanga mu mahoro
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aroyisi bigira twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aroyisi
makuru twabashikirije mu gihugu cy'ubuganda igipolisi cya uganda cyatanguje amatohoza ku maraporo cya ronse avuga ko hari abantu baba bafise umugambi wo gukoresha amakarata y'amatora y'amagendo kugira bacafuze amatora yo kuri uyu wa kane umuvugizi w'igipolisi cya uganda fred enanga amenyesha ko abo bantu bafise umugambi wo gutera akajagari mu ntumbero yo guhungabanya umutekano mu gihugu mu matora ahava kuri uyu wa kane muri kenya leta ya kenya ifise umugambi wo kubaka ibohero rishasha rizoshigwamwo abagirizwa ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'ababishigikiye ivyo bimenyeshwa na perezida wa kenya uhuru kenyatta avuga yuko kubaka iryo bohero bitumbereye kuburizamwo ivyiyumviro vy'iterabwoba muri turukiya perezida wa turukiya recep tayyip erdogan ararahira akarengwa ko agiye kwihora abaturikije ikibombe cyahitanye abantu mirongo ibiri n'umunani gikomeretsa abashika mirongo itandatu n'umwe ku mugwa mukuru wa ankara amenyesha ko icyo gitero cyabaye ejo ku munsi wa gatatu kirengeye gutahura k'umuntu kandi akavuga ko atagiye kwihora ababwikoze gusa ariko ngo n'abo bose binyegeje inyuma y'ibyo bitero bazokurikiranwa perezida Erdogan yaciye asibye urugendo yari kugira mu gihugu cya Azerbaijan na minisitiri wiwe wa mbere Ahmed Davutoglu nawe acahagarika urugendo yarigiragire mu Buruseli mu Bubirigi Amakuru kuri Haiti leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesha ko atankeka igihugu cya Haiti kizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki mirongo ibiri na zine z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho ni nyuma y'aho abashinga amateka ba hayiti batoreye umukuru wa sena kugira ngo arongore igihugu mfatakibanza
inshuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.